hello my beautiful people how una dey my people are greeting according to na time all the marvelous maureen i say i hello. na do well my people oh, hmm, i don come with another one my country people no be small thing o dem say tobi hey, since when e be say tobi born person no hear word again according to wetin dem talk allegedly person no hear word again tobi come get pride Toby come poof Toby come declare herself say na she be the yeyeluwa of ileife of the palace my people many many many things wey be say dem talk concerning Toby. now i say make i come touch light for inside this video my country people. hmm. according to wetin dem talk allegedly dem say Toby, since when e be say e born these twins In belle they do and paulina paulina paulina That means she did very very happy which is normal thing for every woman When it be say god bless with this bundle of joy this double blessing to be happy yes we know she she she did in the eh, state of happiness but the one be say Maureen cannot stamp her her just eh, be say this one be say they say be the goof. say toby don poof tire sotey e no know where the di poofitalization when wen e come lead am sotey he come begin dey declare herself say na she be the yeyeluwa of the palace according to report they say toby no get respect for anybody again in that palace ah ah e no get respect again but the last time i check toby never come to the palace some people say wherever she dey na there she for dey dey brag say once she enter that palace some people even say she say she not go enter make dem go buy am her own mansion my country people, o oh, it is not a small thing, o oh. hey wahala no come too much according to report dey say tobi say na she be the first woman when e be say give oni of ife taye still give oni of ife kayinde meaning ejima twins ibeji yes say so and because of say oni of ife dey very very happy that is eh they say oni of ife dey happy the happiness e e just beyond measure say so because of the happiness wey be say oni of ife dey happy say eh hmm, anything wey be say tobi even ask oni of ife na so oni of ife dey do apart from going to born for abroad i don't know what is be the reason a lot of people say now the prophecy When they see concerning the pregnancy now make now esther Jai see the prophecy so now make kabesi no grant that request of Toby going abroad to go born allegedly so according to report when as tobi born dis eh, pikin dem people they happy for her she said they happy although sha not be everybody now they happy say to be born Now the truth be that, because there are some enemy of progress wey no like oni of ife so they must come cause chaos They must come cause confusion inside the midst of happiness Now, normal tin be that. so but this woman be say they say Toby don't declare herself say she be here your yeyoluwa my people, if you believe a person I beg, is it possible for a woman that is married to king only she go just declare herself yeyeluwa abeg make una leave una comment make i hear am because the one be say e dey boss by mandela ublankata na na the one be say dey say tobi don declare herself yeyeluwa dey say a lot dem even dey blame queen naomi say why queen naomi go pray for her una know say the time be say tobi get belle dey say queen naomi pray for her yes but i know say eh, jerry eze pray for her Then she dey for eh, esther ajayi place esther ajayi do some kind spiritual work for her my people. now wey god don bless tobi now we con dey hear different different talk different different side talk now another set of people dey let us know say tobi did not say anything o say na bad belle say as una know say polygamy no be una mate say as tobi don born now everything when we say they do queen naomi na im dem don dey transfer and go be. jealousy don't they set in They say and so say this sort they come from other of the wives them. When we say they just they pretend say they happy. happy are not happy They are not happy say be born say all this sort they dey dance they do say na pretense say na pretense but me where be maureen i know they anybody belle i not dey anybody inside mind to take know whether somebody dey pretend or they no dey pretend all i know is that when Toby born dis children other wives dem were dancing they were jubilating oni of ife dey happy ile ife women dey gather everywhere dey hot so my people o oh, na the matter wey e dey ground be that now now this one wey be say dem say toby don't they declare herself say na eh, na she be the yeye say she's so full of herself she just they they brag They say and eh, people they talk say na queen naomi pray for her before she born who be queen naomi where go pray for her before she born my people, When I know say there was one certain time way. They say um queen naomi go was pray for everybody so according to report that dey let us know say tobi actually go meet queen naomi secretly secretly oh, he go meet queen naomi tell queen naomi say make queen naomi forgive her say and as she did so queen naomi not born so he want make queen naomi lay hand on top of her that is where she pray for her transfer the grace of conception upon her make god bless her so me as i day here so i no feel i no stamped by more moranges whether this talk wey be say dem talk natural, true but all i know is that queen naomi not pray for that palace When queen naomi was was with kabis. she pray say lorries then go plenty and she pray say children dem go plenty so whichever way i know that god they honour the word of a prophetess and Queen Naomi na prophetess and whatever she has spoken is has come to pass and is coming to pass already so my people na the matter when e dey ground be that because Ooni of few one i dey see so na deliberate decision to marry all these women he opened im two korokoro eye to marry these women because of if he say monogamy no favour am monogamy no work for am so my people oh, but this one wey be say eh, olori Oloritobi, na They say "Oloritobi, tobi don dey declare herself iyeluwa my people e good like that. im family know say she dey declare herself iyeluwa if at all this gist na true my country people oh, na the matter, na say make i come touch light because if una look from one side now i go see and say all this rumour where they come left right centre is it that people are not happy for Toby, or is it that people are envy that Toby don't born therefore she could come get some kind right and privilege pass oda olori or attention will come begin the draw to to her side in order for the attention not to draw their her side people come they try to dress discredit her and talk all sort of things both the one where she talk and both the ones she don't talk my people i don't know my own be say as just dey come out we go touch lighter Ask as the comment come out we go touch lighter alright my people this time oranges for those of you now be seen and never subscribe to our channel do not forget to subscribe if na if at the first time wey be say una they watch us all our returning viewers and subscribers. I say God will bless una. Una own go better. Una have a nice day. Bye.